bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya gatanu muri kumwe na jewe diane ninaha zongeye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ishami ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu burundi rikorera muri canada ase jenoside canada ryagiriza umurwi cve yahujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi guhengamira ku bwoko bumwe bitewe n'inyungu biti za politika ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu gihumbi n'amajana na mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana na mirongo icyenda na gatatu intara ya karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye atamututswe avugwamo
uyu ni emmanuel nkuru nziza arongoye ase jenoside canada n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke ikaritsiye hariho rero n'abandi benshi batararonka akaryo ko gushikiriza ivyabo uyu nawe akaba ari pierre claver ndayicariye we aramutswa umurwi cvr ahasigura muri make ko igikorwa co kurondera ibisigarira vy'abaguye mu ntambara zitandukanye mu burundi kiriko gikorwa bisunze amakuru bahabwa na ba nyene kubura iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere kuja kwidonido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko perezida wa leta zumwe za amerika donald trump atagikuwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu inyuma yo kwezwa na sena ejo kuwa gatatu ku vyaha bibiri inama nshingamateka yari yamwegetse ko yejejwe mu gihe hasigaye amezi icenda imbere y'uko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi na kumwe uno mwaka aho trump arondera manda ya kabiri mu kibanza c'umukuru w'igihugu abakenguzamateka bamwejeje ku caha ca mbere co gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite ku majwi mirongo itanu n'abiri kuri mirongo ine n'umunani yongeye kandi yezwa ku caha ca kabiri co kubangamira ibikorwa vy'inama nshingamateka ku majwi mirongo itanu n'atatu kuri mirongo ine n'indwi perezida trump yamye avuga ko abademokrate bamye barondera kumukura ku butegetsi muco yise uguhiga nk'umurozi uguhiga nk'umurozi ubu naho arashobora kwigamba avuga ko yabitsinze nk'uko benshi bariko barabisesangura trump abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu myaka amajana abiri na mirongo ine n'ine y'akahise ka amerika yegetswe ko ivyaha n'inama nshingamateka ariko mu nyuma akezwa na sena akagumizwa ku butegetsi akurikiye ba perezida Andrew Johnson na Bill Clinton abaye kandi umuperezida wa mbere wa Amerika yejejwe ariko akazosubira kwitoza kugira ngo atoregwe iyindi manda yo kurongora igihugu azoyitsinda reka turindire ishami mpuzamakungu onu ryita ku magara y'abantu oms mu mpfunyapfunyo ririko rirasaba imfashanyo ya miliyoni zigera ku madolari amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu yo gufasha gukinga ko umugera wa korona utokwandukira isi yose menshi muri ayo mafaranga azofashishwa ibihugu bifise ibisata vy'amagara y'abantu bitishoboye kugira ngo bakingire abanyagihugu bavyo mu mezi atatu oms isigura ko abantu ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atatu na mirongo itandatu na batatu bama bamaze kwandura abandi amajana na mirongo icenda baramaze kwitaba imana mu bushinwa hamwe n'abandi ijana na mirongo icenda n'umwe bamaze kuyandura bari hanze y'ubushinwa umuyobozi wa oms tedros adano ghebreyesus ashikiriza ko abantu botekana ntibagire ubwoba ko hari biriko birakorwa kugira ngo uwo mugera ntiwandukire isi yose ku mugabane wa afurika amatora y'umukuru w'igihugu muri burkina faso hamwe n'ay'abashingamateka azotunganywa ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko vyaraye bishikirijwe na leta y'ico gihugu perezida rock mark christiana kabore azosubirira kwitoreza iyindi manda muri ico gihugu co muri afurika y'uburengero gihanzwe n'imirwi y'iterabwoba kabore yagiye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abaperezida wa mbere atowe kuva Blaise Compaore yirukanywe ku butegetsi n'imyerekano y'abanyagihugu inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi yari amaze atwaza igitugu radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu turabahaye ikaze mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo muyumve muri mu burundi muja kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu wanyu ntara.
mu ntara wanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabahe ikaze perezida wa kenya uhuru kenyatta arakomeje urugendo rwiwe aha i washington dc ibiro vy'umukuru w'igihugu muri amerika bitangaza ko umwanya n'umwanya kenyatta na donald trump bashobora kugirana ibiganiro bigamije gukomeza imigenderanire iciye mu vy'ubutunzi gusa abasesanguzi bakomeje guterwa impungenge n'uko umugabane wa afurika usa nk'utahabwa ikibanza muri politiki itandukanye ya trump ku makungu akarorero ka hagufi ni ijambo ngarukamwaka trump yashikije abanyamerika kwa kabiri asigura uko igihugu ciwe cifashe muri iryo jambo ntaco yigeze avuga ku mugabane wa afurika mu bavuga ko vyabatangaje harimwo olivier kamanzi atwara ihuriro ry'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika yabisiguye mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema ibyo yavugaga mu by'ukuri urebye koko hari ibyo yavuze biri byo yibanze cyane ku bukungu bwa amerika Eh, yibanda ikintu cya kabiri yibanze ku mutekano mu gihugu mo imbere eh, n'ibindi bijyanye na byimukira ibyo byose no kwerekana ko mu by'ukuri ari we u- u- uteje igihugu imbere mu by'ukuri ari umuperezida usa- udasanzwe ibyo ariko urebye u- nk'uko nawe ubizi hano muri amerika urwego rw'ubukungu mu by'ukuri bwifashe neza ibyo ntabwo yabishe uvuze ko ah, yabivuze mu mwuka udasanzwe ubwo inteko ishinga amategeko yari imaze iminsi yiga niba yakwemeza ibyaha umutwe w'abadepite ah, wamureze byagaragaye ubwo perezida trump ubwe akigera mu nteko ishinga amategeko kugira ngo ageze ku baturage iryo jambo ntiyigeze akora mu kiganza cy'umuyobozi w'umutwe w'abadepite uba wakiriye perezida ndetse haza no kugaragara umuyobozi w'umutwe w'abadepite nancy pelosi atabura ijambo rya perezida trump ubwo yari arangije kurigeza ku banyamerika ibyo ni ibintu bidasanzwe muri politiki y'iki gihugu Eh, nibyo koko um, byaragaragaye perezida donald trump yaherezaga ijambo ribugezeho uh, ku banyamerika rihereza uh, madamu pelosi utegeka umutwe w'abadepite na- anariha uriya visi perezida we bakorana icyo gihe uh, uriya mudamu u- uyobora umutwe w'abadepite yashatse kumukora mu kiganza ngo amusuhuze eh, m- trump ara- ara- ara- ara- aramwirengagiza yanga kumusuhuza ikindi nacyo nk'uko umaze kuvuga cyagaragaye kidasanzwe ni uko arangije ijambo uyu mudamu perozi ijambo rye yariciye nko kwerekana ko iryo jambo nta gaciro rifite mu maso ye E, icyo kintu rero ni ikintu kimwe kivugwa mu makuru cyane cyane kubona yaraciye ririya jambo nk'abarepubulika barabibona nk'aho ari agasuzuguro gakomeye cyane ari nk'icyaha abademokarate bo bakabifata nk'aho nyine bavuga ati uyu ni umuperezida twasezereye we nta nta nubwo twagombaga kumwakira mu nteko ishinga amategeko hariya yaje ku- kugezaho ijambo abanyamerika n'isi yose ni ikintu kidasanzwe muri iri jambo ni- mu by'ukuri byabaye mu gi- mu bihe bidasanzwe hanyuma mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ah, perezida trump yagarutse ah, ku mibanire ya amerika n'ibihugu bitandukanye umugabane w'uburayi agaruka ku mugabane wa aziya agaruka ah, ku byo arimo gukora mu burasirazuba bwo hagati ah, mu majyepfo ya afurika muri za venezuela ariko nta jambo na rimwe ryigeze ryumvikana muri iryo jambo perezida yagejeje ku banyamerika agira icyo avuga ku byo amerika yitegura gukorana n'umugabane wa afurika ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe Eh, nibyo koko rwe murabivuze ariko kuri twebwe ntabwo tubifata nk'ikintu kidasanzwe kubera ko trump kuba yafata ubutegetsi afurika ni ikintu atigeze yitaho ntabwo yigeze ahiha uruhare rukomeye cyane Ah, ku- urebye nk'abandi baperezida bose bagiye bafata ubutegetsi uribuka nka perezida obama muri manda ye ya mbere yasuye afurika akarere ka afurika ariko ubu biragaragara ko trump agiye kurangiza manda ye adasuye afurika urebye na sekirideri deta ubundi ubundi abandi bajyagaho babaga barageze nko muri afurika inshuro nyinshi cyane ku mugabane wa afurika ariko na sekirideri deta umuhagarariye nawe wabara nk'inshuro agiye muri afurika sinzi nimba ari n'imwe yagiyeyo ntabwo mbyibuka neza bigaragara yuko uruhare aha ubutegetsi bwa Trump aha kuri afurika ni ni buke cyane ni buto cyane uwagiyeyo ah, yari rex tillerson ndibuka ko icyo gihe ari nabwo yahamagajwe kugira ngo bamusezerere mu kazi hanyuma mike pompeo we ngira ngo yagiye gutanga ijambo muri kaminuza i cairo mu gihugu cya misiri Eh, nibyo urumva inshuro ebyiri gusa bya sekiriteri deta ni nke cyane ni nke cyane ugereranyije n'abandi inshuro bajyaga muri afurika wasangaga afurika bayiha ah, uruhare ru- rugaragara ariko muri adiminisitirasiyo ya Trump nta nta manda ye ya mbere urebye wenda twizeye ko naramuka atowe muri manda ikurikiyeho aza- azayiha uruhare ru- rugaragara nk'uko aho uruhare rugaragara nk'akarere ka aziya nk'uburayi ni- ni- n'utundi turere two ku isi Eh, twizeye ko eh, aza- aza- azagerageza kuha- ku- kureba ko afurika nayo ari umugabane nawe ugomba guhabwa aga- uruhare ru- rukomeye muri politike y'ububanyi n'amahanga y'amerika olivier kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri leta zunze ubumwe za amerika urugaga rwitwa africa global chamber of commerce akaba aherereye mu mujyi wa chicago muri leta ya illinois nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire bwana kamanzi edi murakoze cyane kuba mwantumiye Edi Gwema urakoze co kimwe na Olivier Kamanzi tumira amate gato hama duce twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ishami ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu burundi rikorera muri canada ase genocide canada ririyamiriza ibikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa n'umugwi cvr ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu rwandiko iryo shami ryashize ahabona eh, iryo shami ry'abarundi ribona ko uwo murwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira vy'abahutu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu n'iyindi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda igikorwa c'umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntikivugwa ko rumwe ishami ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu burundi ase jenoside rikorera mu gihugu ca canada ririyamiriza ibikorwa vy'uwo mugwi ni mu gihe uwo mugwi umaze imisi wegeranya ibinogo rusangi biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cagiye kiracamwo Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ase jenoside Canada aranegura ko uwo mugwi severe uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusangi hamwe n'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa umwaka severe uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu nkurunziza ati severe ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari vyo nk'akarorero mu gice cya karuzi aho mu mu mpera z'uku kwezi kwa mbere kwa bibiri na mirongo ibiri ba- bubahutse ahantu hari eh, ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu intara ya karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye atamututswe avugwamo na cane cane mu ntara zo hagati mu gihugu eka karuzi gitega muramvya n'ahandi hose acana za kuruhakuru tutibagiye za ruyigi kayanza ikorana nk'igihugu cose akaba arico gituma rero twe twahakanye yuko severe ibandanya ibesha amakungu ibesha n'abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahahambwe abarundi bishwe mu bihumbi bibiri n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cose cerekana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ivyo rero twebwe tukaca tubidoma ku rutoki tukabinegura twivuye inyuma kubera aho kunywanisha abarundi nk'uko bivugwa bizimiza ukuri mu mpera z'ukwezi guheze pierre claver ndayicariye arongoye uwo mugwi sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ivyo baranguye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda umugwi severe umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfatakibanza igitigiri c'abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'abantu amajana atanu na batanu bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo ico gitigiri dushikirije n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke ikaritiye ivyo bitigiri bikaba vyavuye mu vy'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa hariho rero n'abandi benshi batararonka akaryo ko gushikiriza ivyabo abagize ase jenoside canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu babona ko uwo mugwi severe ufise intumbero za politike cane cane muri iyi minsi yegereje amatora bibaza igituma atabinogo vyahambwemwo abatutsi biraboneka severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe umwe wese yarahira uwamugabiye rero ituma ica mbere dusaba ni uko iyo severi ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko hagiyeho umugwi wigenga ndayicariye arongoye uwo mugwi severe wewe siko abibona mu mezi ari imbere severi zo kwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura abaremerewe ukuri kufasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga si ase jenoside gusa rivuze ko ibikorwa bya severe birimo amahinyu kuko n'abatavuga rumwe na leta cyangwa amashami yigenga cyo kimwe n'umugwi wa oni ujejwe agateka akazina muntu bari bamaze kubivuga ndayicariye arongoye uwo mugwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani avuga ko abawagiriza guhengama arabashaka kuwambika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise k'uburundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ari nayo ntego y'umugwi severe washyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye uburundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yamara abatawemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoborohera pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi leta ya Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR kuri uno wa kane batahukanye impunzi z'abarundi barenga amajana ane bahungiye mu ikambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania
kuri uyu wa kane hatahutse imiryango ijana na cumi n'icyenda igize impunzi majana atatu na mirongo itanu ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya nduta mu nkambi ya mutenderi hatahutse imiryango mirongo ibiri n'itandatu igize abantu mirongo itandatu nyarugusu naho havuyeho imiryango umunani igize abantu cumi n'indwi bitegekanywa yuko zishikira amakamba na ruyigi iri rya amerika ryatembereye mu nkambi ya nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura ni ukuvuga icyo kintu cyakiriye neza rwose neza cyane bivuye n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko abyiyumvisemo kandi icyo cyo guhunguka ku bushake ni ikintu cyiza rwose bashoboye gukora ntabwo twagishima rwose twacakiriye neza cyane ukuri turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu burundi mu gihugu cyatwibarutse usubiye mu gihugu cy'amavukiro ugenda yumva ko sawa baremeza yuko bagiye kubanza ubuzima bushasha kubera bari bamaze ikiringo cy'imyaka myinshi barahunze kubera ndabyiteguriye neza ndetse n'ubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza ku bana neza n'abo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteza igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe ngira ngo menye ukuntu imibereho yaho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire tumukurana ku isuganya ndamenya ko umuntu yari asanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora gukurikirana uyu muntu ku bijyanye n'ikintu cyose cyangwa indwara yasabwa kuko bamufasha basaba ko twafashanya tugafatana mu nda tukagerageza kugira ngo twiyitaho nabwo tukabitaho buri twese turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu kuko abo dusanzeyo bakatwakira neza tukabakurikirana mu buryo twebwe kumva dusanzwe twifashije twitaye abantu saba bari mu burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko botwitegurira ndetse n'akanyamuneza ndetse tuzoshima kubo- kubona dusuye kubonana twese dukomeye Eh, impungenge ziraba kuko ahantu umaze igihe uta- uta- utahari n'ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi kugira umenye ati ibintu bimeze uku porogaramu ntubuzizi ibintu ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwo ukora gutya nawe ikibandanya ni iki bivanye n'ibyo uhas- usanzwe ba- bagezeko mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawe aje ahungana n'uwundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe ingorane gusa ni uko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura niyo ngorane tubona Kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi buri mwaka harataha impunzi zirenga agati ibihumbi icumi ku bushake bwazo mu bitigiri bitangwa na ACR abasigaye mu nkambi za Nduta Nyarugusha na Mutenderi barenga gato ibihumbi ijana na mirongo umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe bitegekanywa yuko hazoba hamaze gutahuka abarenga gato ibihumbi mirongo indwi na bibiri abarenga gato ibihumbi mirongo itatu nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabibarutse ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika hambavu rero yabo barundi bavuga ko bariko batahuka ku bushake bwabo hari abandi bemeza ko amakenga yo kuzohava batahuka ku nguvu ari yose ni mu gihe leta ya tanzania iherutse kongera gutangaza ko yifuza ko impunzi zose ziri ku butaka bw'ico gihugu zibaviraho abarenga igihumbi bahungiye muri ico gihugu mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda bi mu buhungiro bafise kuno kwezi kwa kabiri gusa bakaba bakinjuye bitabaye uko bagatabwa mu mvuto ishami mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi human right watch ribitera ivyatsi nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu eloje wirikaneza ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati y'imigenderanire ya tanzania n'ayandi makungu mu ikambi ya nduta mu ndwi zibiri ziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi nk'uko vyanditswe n'ibinyamakuru abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi ncuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira twarungitse intumwa mu burundi kuraba uko ibintu vyifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano n'ituza vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu umuyobozi aba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka iruhande y'ubu butumwa hari ikimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu abarundi barenga igihumbi na mirongo ibiri n'umunani bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze barankiwe kwakirwa mbere y'umukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya kigoma iri mu ikambi ya nduta baruna yavuze ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ko bahawe ikiringo kitarenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu burundi remegius pesa mbiri bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi, na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira nicyo gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasubiza iwabo kubera harimwo abana benshi tutoca tubirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe mpakani, basi wanaendelea na maisha ya kawaida.
ariko ishyirahamwe mpuzamakungu human rights watch ryitaho agateka kazina muntu ryemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka hato zishobora kugira ibibazo louis maja riserukira muri afurika yo hagati yabibwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye En novembre, euh, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu euh, en Tanzanie, particulièrement à Nduta, euh, Nyarugusu et Mtendele. 13 entre eux mu ont kwa cumi fui na vers rimwe umwaka l'Ouganda uheze et ont human rights déclaré watch yavuganye craindre pour n'impunzi leur mirongo vie ibiri zahoze mu si ikambi za ils nduta étaient nyarugusu na forcés de mutemberi cumi na retourner batatu au muri bo Burundi.
bahungiye mu Sept buganda bemeza ko réfugiés batinya ont indiqué kwicwa être baramutse retournés au batahukanywe ku Burundi nguvu entre n'umunani mars no ku wa et gatandatu novembre ibihumbi bibiri na cumi n'icenda avaient bavuze volé ko imbonerakure l'argent et les zabatse biens amahera qu'ils n'ibintu avaient bahawe na reçus ace d'Acer.
cumi na babiri Et nabo bavuze tous ko ont basubiye déclaré guhungira mu avoir buganda quitté de kubera nouveau le umutekano Burundi muke mu pour se burundi rendre en Uganda. Enfin, ngenge ntaco zibwiye pesa mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze ari abagizi ba nabi hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunawahitaji tena wakimbizi, haitakuwepo, na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile zile hati ntituzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanyo n'imwe bobaha igikurikira si ikindi kuri aba binjiranye kandi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo umugabo usanga afite abana batandatu indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura serugaca aja mw'ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi niho muca mubona ibitero ku mayira aja kurondera ico agaburira abana niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujana mu rukiko ingingo ni ukuriha adabu canke afungwe ubugwaneza bwacu uraba ico bwatuvyariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo si vyiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo ivyo bibazo navyo bavuga ko bafise ntubanza kwinjira mu ikambi hanyuma ngo usabe ubuhungiro oya abo barenze amategeko bafatwa nk'ababayeho mu kinyegera mugabo muri human rights watch bahamagarira tanzania kubangira gufata ico cemezo la hcr a déclaré en août que la situation au burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'ils puissent encourager les réfugiés à y retourner et hcr yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraja mu buryo mu burundi ku buryo yokangurira impunzi gutahuka kiretse abavyishakiye tanzania yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko ata mpunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe canke ngo yirukanwe isubizwa mu burundi tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi
mu kwezi kw'icumi umwaka uheze leta ya tanzania yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cazo amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agira isekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha impunzi z'abarundi zisigaye muri tanzaniya ubu zirenga ibihumbi mirongo umunani na bibiri nk'uko ibitigiri vy'amashirahamwe afasha impunzi na acr bivyerekana izerekewe n'iyi ngingo nshasha mu yandi makambi abiri arimwo abarundi ariyo mutenderi na nyarugusu ntiziramenyekana leta y'uburundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe mpuzamakungu amwamwe yitaho impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu burundi eroge urikaneza ijwi rya amerika
mugenzi wacu venuste nshimiyimana nawe mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza atubwira ibyaranze ino tariki mu mateka ya kahise mu mwaka w'igihumbi kimwe magana umunani makumyabiri na kabiri nibwo abirabura mirongo inani na batandatu baturutse muri amerika bageze cape monserado ahitwaga icyo gihe green coast muri liberia y'uno munsi mu myaka ya mbere bahuye n'ingorane nyinshi barwaye malariya kubera ibishanga byari mu bibaya bagabweho ibitero n'abasangwabutaka batari babishimiye mu gihe abo bimukira baharaniraga ko ubucakara bucika kandi bashaka kubagira abakirisitu nubwo bwose bahuye n'ibyo bibazo abo bimukira b'abirabura bifuzaga kwerekana ko bashobora guhanga bagateza imbere kandi bakayobora igihugu cyabo bakomeje kuza ari benshi maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana umunani na makumyabiri na kane aho bari batuye bahaha izina rya monrovia bahitiriye perezida wa amerika james monro naho igihugu cyitwa liberia liberia niyo yabaye igihugu cya mbere cyabonye ubwigenge muri afurika ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana umunani na mirongo ine na karindwi
venuste nshimiyimana urakoze kutwibutsa ibyaranze ino tariki mu mateka ya kahise ku isi ejo tuzongera nk'aho twahereye uzotubwira ibizoba bigezehe ku tariki y'ejo mwakoze inshuti bakunzi mwari muteze amatwi kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nagize umunezero wo kukibashikiriza yakoze macbili ya biro yegeranije amajwi yacu n'ibiganiro bitandukanye hamwe na ingenieur jo bari kumwe muhinga bw'ivyuma twempi ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya amerika amerika tubikebanure tubifuriza kururanirwa mu byo murimo byose mubigiremwo imana n'imigisha tuzosubira ejo nk'aho twahereye ariko singende ntabatumiye mu biganiro bindi biri imbere muri vyo harimo muri isanga ni gice isaha cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda gice isaha cumi na zibiri tubatumiriye amakuru azoba agezweho mu karere k'ibiyaga bigari gice isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru agezweho ku isi ariko na cane cane turaza kwibanda kuri, uh, kuri afurika diane nahazo niwe mwumva mu ijwi tuzongerejo rero mururanirwe